Hey guys, welcome back to season 2 of um, Pigeon Train 360 Degrees with Prosper Adenuga. And guess what? Season 2 has a summary. Yes, and the summary is what I have decided to call the WhatsApp radio. And this happens direct on WhatsApp. There, I'll be dropping a summary of what I'll be saying on the podcast Pigeon Train 360 Degree. At the same time, I want to apologize for going on a very long break, and that is as a result of exams, personal reasons, and trying to find my feet in this world again. Yes, I am so sorry for that without any prior notice, but guess what? I am bigger, I am better, and I am is there anything like funnier? <laughs> if there is, accept it like that. Okay, so this time around, it's still the same pattern, but then there'll be more of pure English, yes, and pigeon, just like the podcast is called Pigeon Train 360 Degrees. All right, so at the point now, this is just more of like an introduction and i will be talking about a topic that i dropped on whatsapp today okay so before i proceed i will also like to acknowledge any musician i'll be using is our song as my background background music and at the same time i need every one of you to always try as much as possible to drop a comment or suggestion, addition or subtraction, or is there any topic you want me to talk about? You can always drop it on my Facebook page at Prosper at Denuga or write in my DM that is if you know my WhatsApp digit or on Instagram or on Twitter at just Berry. Alright, so our segment for today na something wey dey very interesting and I dey call am this time around I call am the society and the topic for this segment na federal government and our paparazzi okay all and it's paparazzi but since government they believe in things i won't use the female attribute for them federal government and a paparazzi so a few days ago hmm, i gist you guys a few days ago president muhammadu buhari and Adamo Adamo, Minister of Education, approved 75,000 as stipends for students where they study educational courses in faculties of education and universities of education wey dey for nigeria and e promise say e go give 50k to students wey dey for colleges of education now questions dey for the mind of students wey dey study educational courses dem dey wonder and dem dey ask say true true say Muhammad Buhari go do this thing. Abi you won't use them gain grounds for 2023 election. Well, this topic, the reason why I pick am not to even talk about this their 75k proposal, but I won't just try to enlighten us. Yes, because um, Nigerian government don't fail us. Fine, we accept. They don't discourage us, but at the same time, i feel say there are times wey they dey always drop all these kind of opportunities and we always overlook am and think say they just wan use us they just wan scam us they just wan disappoint us but not every time in fact most of all these things wey they dey do dem dey always do am but na low key and na e dey limited to some people. now for this case of seventy 75000 naira i go use university of lagos take example now faculty of education let's say we be like six thousand wey dey study education course so i dey wonder now say federal government go give every of them, including myself that seventy-five k every semester shey that one possible hmm because you understand what i talks look at the number and look at the amount wey dem wan give out so e dey obvious e dey obvious say dem go select there will be some things wey dem go use criteria anything wey dem go use do this do this um, this their to fulfill their promise as they talk am they will use something and because i dey always think am like during the covid dey share money despite the fact say some people dey hoard all these palliatives federal government still share money to some households, okay but some criteria dey some documents dey wey dem request in fact federal government at some point help ceos you know employers to pay their employees for three months they did it and i be beneficial because at that point i collect 30k every month as my salary from federal government for three months that was 90k and e no open to everybody when i dey talk am recently people dey ask say ah ah how come dem no hear about am and me sef i no too hear about am but the people wey surround me at that moment na people wey be say dey know about all these government links and forms and applications so wetin i dey try talk be say as human beings wey nigeria dey go you don't need to wait for the real deal um make sure say you associate yourself Say networking is the new go to forget forget all these one star Maybe federal government no make sense That time say wey say opportunity go come and no go be from federal government but for the fact say you don shun your mind say nigeria no go better for the fact say you don believe say you no need nigerian money say you wan make dollars for the fact say you just dey come online to just catch cruise go twitter go check bands and savages but then you are not making the you are not making use of this social media for positive needs positive reasons so i just wan use this one to beseech you that as human beings make we try make we try dey meet people online. See, online is good right So You meet legit people, the people that you even meet see every day. did, they, they planted there, plenty there. So back to the um 75,000 naira case. I don't talk say they may not fit give everybody. They fit use some criteria. If it be grades, if it be say make you have driver license, if it be say make you have current account, if it be anything, okay. If it be some state at first, anything but i no too sure maybe they go fit share am for every six thousand in uh, in UNILAG six thousand in UI six thousand you know how many that thing go reach you understand and the second one wey i feel say they fit do be say they fit actually give everybody wey dey for faculty of education but will it last forever that's another big question wey we go ask ourselves because if they decide say okay they wan give all the six thousand students wey dey for university of lagos faculty of education that means e go be like once or like two times alright well honestly for my part i know say federal government dey fit do this thing dey fit they have the power to do it because there are a lot of things wey they dey do now let us forget the fact say maybe apc o or pdp or anything like make we talk true even the time wey jonathan dey there eh there are these things we say dem dey do am and even if another government come that government still dey do am and that is like all this scholarship we have ssb i i hear one of recent uh, in, in state or something something I one out state something and they dey disburse to one person one person dey collect close to one million naira from them, 400k at first They go give the person 200k for laptop then final year i think the money shall plenty and this is things that they do every year consistently. so why they not give ordinary 75k in fact university of lagos for instance na they do something they call work study for students wey be say they no too get money but they wan work Nigeria go give you work Oh yeah, i feel say na from the money wey federal government dey give them, or maybe the in revenue wey unilag dey generate themselves, dem dey use pay the student but one thing wey dey pain me say wey dey stop na The 50k wey dem promise for star student wey dem no dey pay them. but all in all This message, like I talk am, federal government and paparazzi is e just to tell you say federal government dey do their own little even though the little no enough e dey very little e be like a spoon of water out of an ocean wey dem dey give us but then make your eyes be your ear and your hand be your mouth for this online world because na here you go see the real legit link we have a lot of scammers out there wey be say they will just drop link just to entice maybe you click am so that they will get crowd for their site but there i dey tell you because i don experience am that some of these things are real if not even some most if you get am from the legit source so i dey i dey just dey try explain to my lis ten ers my audience say networking is the new good. make you try as possible to to meet and mingle with people online okay and at the same time why i dey talk say mingle mingle be careful because at the same time we get ritualists also online All right. so i don come to the end of today's episode I hope say you learn one or two things because I sure say you learn one or two things. Alright, for more contributions, suggestions, if you're on my WhatsApp page, just message me. And if on Facebook, if you locate me on Facebook as possible at Denuga, on Twitter and on Instagram at just Femberry. But for that Twitter, make we suspend am small because or more, I know to understand the app. But for Instagram, I am just Funberry, My name is Prosper Adinga, aka Funberry. See you guys next week. Bye bye.